ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi uburundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ine n'imwe igisoro muri uganda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi abakuru b'ibihugu b'imiryango y'afurika y'uburasirazuba n'iy'amajyepfo barasaba ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa kongo perezida donald trump wa amerika yasinye itegeko rikuraho inkunga igihugu cye cyahaga afurika y'epfo naho sam nujoma waharaniye ubwigenge bwa namibia akayibera perezida wa mbere yatabarutse afite imyaka mirongo cyenda n'itanu amakuru arambuye ni mu kanya gato sam nujoma impirimbanyi y'umunyapolitiki wabaye umuyobozi w'inyeshyamba zarwanyije ubutegetsi bwa ba gashakabuhake akaba perezida wa mbere wa namibia yarayatabarutse afite imyaka mirongo cyenda n'itanu urupfu rwe rwatangajwe n'ibiro bya perezidansi ya namibiya kuri iki cyumweru nujoma yabaye umukuru w'igihugu cya namibiya kidatuwe cyane mu kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda naho mu bihumbi bibiri na gatanu inteko ishinga amategeko ishyiraho itegeko ryemeza ko ahabwa icyubahiro cyo kwitwa umubyeyi washinze igihugu cya namibiya yavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'icyenda igihe igihugu cye cyategekwaga na bagashakabuhake bo muri afurika y'epfo kuva nyuma y'intambara y'isi ya mbere hashize imyaka mike ubutegetsi bw'abakoloni b'abadage bukoze jenoside y'ubwoko bw'abaherero n'abanama bo muri icyo gihugu mu buto bwe yaragiye inka za se nyuma aza guhava ajya kwiga mu ishuri rya misiyoni y'abazungu bo muri finland aho yavuye ajya gukora ku kigo cya gari ya moshi muri afurika y'epfo aho niho yavuye atangiza urugamba rwo kurwanya abagashakabuhake ayoboye ishyaka rya swapo n'umutwe waryo w'inyeshyamba plan yashyizeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani umuryango w'abibumbye wategetse ko intambara ihagarara muri icyo gihugu hakaba amatora ishyaka swapo rya sam nujoma niryo ryatsinze amatora yabaye nyuma y'imyaka icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda yayoboye manda eshatu nka perezida kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kugeza mu bihumbi bibiri na gatanu mu gihugu cyari cyarashegeshwe n'ubutegetsi bwa bagashakabuhake b'abadage yagerageje gushyiraho gahunda y'ubwiyunge n'inzego zishyize imbere demokarasi mu byo yanenzwe harimo kutihanganira itangazamakuru ryigenga no kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo yitoreze manda ya gatatu yari inshuti y'akadasohoka ya nyakwigendera robert mugabe wa zimbabwe ashyigikiye iyirukanwa ry'abazungu muri icyo gihugu nubwo atarishyize mu bikorwa muri namibiya yari abereye umuyobozi abayobozi batandukanye ku mugabane wa afurika bunamiye iyi mpirimbanyi iharaniye kubohoza namibiya bayivugaho amagambo ashimagiza umurage isigiye icyo gihugu
washington ijwi rya amerika perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko perezida donald trump yasinye itegeko ryo gukuraho imfashanyo amerika yahaga igihugu cya afurika y'epfo ni nyuma yo kunenga amategeko y'icyo gihugu arebana n'ubutaka n'ikirego cya jenoside afurika y'epfo yatanze mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera irega isirayeli igihugu gicumbitse na amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu amerika yahaye afurika y'epfo imfashanyo ya miliyari z'amadolari ya amerika magana ane na mirongo ine nk'uko bigaragara mu mibare ishyirwa ahabona n'ubutegetsi bwa amerika minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa afurika y'epfo yavuze ko iki cyemezo cya perezida trump kidashingiye ku makuru ahamye kandi kirengagiza amateka akomeye ababaje y'ubukoloni n'ivangura rya apartheid afurika y'epfo yanyuzemo ahatabitangarije ibimenyetso perezida trump yavuze ko ubutegetsi bwo muri afurika y'epfo bwambura ubutaka abantu bamwe bukabafata nabi cyane ni nyuma y'uko umuherwe Elon Musk kavukire wa Afurika y'Epfo akaba n'inshuti ya hafi ya Perezida Donald Trump avuze ko abazungu bo muri Afurika y'Epfo bibasiwe n'amategeko ashingiye ku ibara ry'uruhu muri icyo gihugu perezidansi yavuze ko izashyiraho gahunda yo kwakira nk'impunzi abahinzi b'abazungu bo muri Afurika y'Epfo n'imiryango yabo yavuze ko leta ya Amerika igiye gushyira imbere umugambi wo kwakira abazungu bo muri icyo gihugu no gutanga imfashanyo y'ibanze ku bahagera perezida Cyril Ramaphosa wasinye itegeko rigenga ubutaka muri Afurika y'Epfo yavuze ko rigamije gukuraho ubusumbane no korohereza leta kubona aho gukorera ibireba inyungu rusange za rubanda yongeyeho ko Afurika y'Epfo itaterwa ubwoba minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya afurika y'epfo yavuze ko bitangaje ko itegeko perezida trump yasinye ryorohereza abazungu babayeho neza kandi bakize kurusha abandi mu gihe abandi bafite ibibazo nyabyo birukanwa muri amerika bagasubizwa aho bakomoka
Washington, ijwi ry'Amerika.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri viwe radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere ku nama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba n'iby'umuryango wa afurika y'amajyepfo yari ayisabye leta ya kongo kuganira n'impande zose zirebwa n'intambara zo mu burasirazuba bwa kongo harimo n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu iyi nama kandi yasabye u rwanda gukura abasirikare barwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo temistokle mutijema iyi nama yigaga ku buryo bwo guhosha amakimbirane n'intambara zugarije uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yahurije hamwe abakuru b'ibihugu icyenda n'intumwa zihagarariye abandi baperezida bane bo batashoboye kuyitabira perezida paul kagame w'u rwanda yitabiriye inama imbonankubone i dar es salaam muri tanzania ni mu gihe perezida felix tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo we yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga Joao Lorenzo, perezida wa Angola akaba n'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu biganiro by'amahoro bya Rwanda, nawe ntiyari muri iyi nama. Yaserukiwe na ambasaderi Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe ntiyitabiriye. Yarahagarariwe na minisitiri w'intebe Liyetona Jenerali Ndirakobuca Gervais. nk'uko bikubiye mu myanzuro yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama aba bategetsi bagaragaje impungenge batewe n'uko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirushaho kujya habi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bityo iyi nama yabahuje isaba ko haba agahenge no guhagarika imirwano bwangu abakuru b'ibihugu binyuze muri iyi nama basabye ko aya makimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro bya rubanda n'ibya nairobi inama yabo yasabye kandi ko abagaba b'ingabo z'ibi bihugu bahura mu gihe kitarenze iminsi itanu bagatanga imirongo ngenderwaho mu bya tekiniki yerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano mu bindi aba bagaba b'ingabo bagomba gutangaho umurongo harimo ibirebana n'itangwa ry'imfashanyo y'ubutabazi cyo kimwe n'umutekano w'umujyi wa goma n'ibice biwukikije hakabamo ibijyanye n'ifungurwa ry'imihanda y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu mujyi wa goma cyo kimwe n'ifungurwa ryihutirwa ry'ikibuga cy'indege cya goma abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC basabye kandi isubukurwa ry'ibiganiro bitaziguye hagati y'uruhande rwa leta n'impande zose zirebwa n'iki kibazo yaba iza gisivili n'iza gisirikare harimo n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ibyo biganiro iyi nama yanzuye ko bigomba gushingira kuri gahunda ya Rwanda n'iya Nairobi inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango yombi yahamagariye kandi ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo nk'uko yemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda Inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ivanwa ku butaka bwa Kongo ry'ingabo z'amahanga zitatumiweyo kandi bugashyirwa mu ngiro aba bakuru b'ibihugu bavuze ko biyemeje gukomeza gushyigikira repubulika ya demokarasi ya kongo mu guharanira ubwigenge ubusugire n'ubutavogerwa cyo kimwe n'amahoro arambye umutekano n'iterambere byayo iyi nama kandi yasabye ihuzwa ry'ibiganiro by'amahoro bya nairobi n'ibya rwanda no kubyongerera ingufu ku buryo birushaho kuzuzanya iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya yase na sadeke ibaye mu gihe intambara ishyamiranyije inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya leta ya kongo ikomeza gufata intera ma makumyabiri na gatatu nyuma yo kwigarurira goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru ubirototera bukavu umurwa mukuru wa kivu y'epfo kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyasabwe n'aba bakuru b'ibihugu biza kubahirizwa imirwano irimo gusatira bukavu igahagarara intambara ya ma makumyabiri na gatatu kandi yateje amakimbirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi bo muri iyi miryango yombi byose bishingiye ku birego bishinja u Rwanda gushyigikiriza inyeshyamba ruziha intwaro n'ibindi bikoresho cyo kimwe no kohereza abasirikare barwo kujya kurwana ku ruhande rwazo ibyo ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burabihakana nubwo raporo z'imiryango mpuzamahanga zidasiba kurutunga agatoki kugira ukuboko gukomeye muri izi ntambara zo mu burasirazuba bw'igihugu gituranyi cya Kongo tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu marco rubio yavuze ko leta idateganya guhagarika imfashanyo y'amahanga ariko ikeneye imikorere myiza isobanura ikanagaragaza impamvu izo mfashanyo zitangwa marco rubio yasubizaga ikibazo cyerekeye ihagarikwa ry'imfashanyo ku mahanga n'ikigo usaid gishinzwe iterambere mpuzamahanga igisubizo cye muracyumva mu ijwi rya temistokle mutijima We froze foreign aid so that we can review those programs. The waiver process exists so that we umva can review the twahagaritse programs inkunga today ku here.
bihugu by'amahanga ngo tubanze dusuzume izo porogaramu uburyo bw'isonerwa buriho kugira ngo dusuzume izo porogaramu uyu munsi aha twasoneye porogaramu zifite icyo zivuze mu isi zituma amerika irushaho gutekana zituma amerika irushaho gukomera kuko porogaramu twasoneye zirimo gufasha abafatanyabikorwa bacu bizewe guhagarika no kubuza ibiyobyabwenge n'abakora iterabwoba kuza muri amerika icyakora nasohoye irindi sonera ry'inyongera rivuga ko niba ari porogaramu zirokora ubuzima nta kibazo niba ari ugutanga ibiribwa cyangwa imiti cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyarokora ubuzima kandi kikaba cyihutirwa izo ntabwo ziri mu zihagarikiwe inkunga siniyumvisha uburyo twabisobanura kurenza uko ikindi navuga ko niba hari umuryango uhabwa amafaranga na leta zunze ubumwe za amerika ukaba utazi uko wakwandika usaba gusonerwa aho nanjye byantera kwibaza bikomeye ku bushobozi bw'uwo muryango cyangwa se nkibaza niba ibyo babikora nkana ku nyungu za politiki ndashaka gusubiramo ibyo navuze mbere namye nshyigikiye inkunga ku bihugu by'amahanga kandi nkomeje no kuyishyigikira icyakora inkunga ku mahanga si igikorwa cy'ubugiraneza ibereyeho guteza imbere inyungu za leta zunze ubumwe za amerika buri dorari tuzatanga igihe cyose nkiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'igihe cyose perezida trump akiri muri white house ni idorari rizaba rigamije guteza imbere inyungu z'igihugu cyacu kandi ibyo urabibona hano izi ni porogaramu zikora ubu ni bwo bwoko bw'inkunga mpuzamahanga dukeneye gutanga hakaba rero na porogaramu dufiteho ibibazo zidateza imbere inyungu z'igihugu izo zigomba kuvaho hari n'izindi dukeneye gusobanukirwa byimbitse ibyazo ariko twatanze isonerwa ry'inyongera rimaze icyumweru risohotse kandi niba hari uwo ari we wese ukubwira ko atarisobanukiwe reka mbisubiremo mu magambo yoroshye cyane niba irokora ubuzima niba ari inkunga yihutirwa yo kurokora ubuzima ibiribwa imiti icyo ari cyo cyose ibyo birasonewe sinibaza uburyo twabisobanura kurenzaho kandi rero niba batarimo kubisaba ahari ni uko batari umuryango mwiza cyane ndetse wenda batagakwiye kuba hari urufaranga na rumwe bahabwa temistokle mutijima tukivuga kuri iyi nkuru hano muri leta zunze ubumwe za amerika umucamanza ku rwego rw'igihugu yahagaritse icyemezo cya perezida donald trump n'umuherwe elon musk gikuraho ikigo cya amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid kikirukana abakozi bayo umucamanza Carl Nichols washyizweho na perezida Trump ubwe yemeye kandi ko azahagarika icyemezo gitegeka abakoreraga icyo kigo hirya no hino ku isi gusubiza imiryango yabo muri Amerika ni icyemezo cyatuma abakozi b'abanyamerika babarirwa mu bihumbi hirya no hino ku isi n'imiryango yabo bahura n'akaga n'ibibazo by'amafaranga bitari ngombwa ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima inzobere zivuga ko kunywa inzoga nyinshi bikabije mu gihe cy'ibiruhuko by'iminsi mikuru ari ikibazo giteye impungenge ahantu hose kuko abantu bijandika mu kunywa nk'uburyo bwo kwinezeza zikavuga ko n'ubwo kunywa agacupa ukiyongeza kandi bisa nk'aho ntacyo bitwaye kunywa birengeje urugero bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima izo zirimo nko kwangirika k'umwijima umuvuduko ukabije w'amaraso gucika intege kw'imikorere y'ubwirinzi bw'umubiri ndetse n'ibyago byinshi by'impanuka cyangwa se gukomereka byongeye kandi kunywa bikabije bishobora gutera umuntu isindwe rihungabanya ubuzima bwa buri munsi ndetse hakaba n'ubwo byateza ingaruka z'igihe kirekire
akabari gafite na resitora kitwa The Roca Lounge gaherereye mu gace ka Utawara muri Nairobi kuzuye abaje gufata icyo kunywa David Kinoti avuga ko yahasohokeye ngo asangire agacupa n'inshuti ze
tugomba kunywa ubuzima tubayemo muri iki gihe tugomba kunywa agacupa ngo turebe ko twaramuka iyi si ntitworoheye rero ni ugusomaho ngo dushobore kubaho by'umwihariko muri ubu bukungu bwa ruto tugomba gusoma agatama ngo tubashe kuramuka Dogiteri Kingi Mochache ni umuganga w'indwara zo mu mutwe ukorera mu ivuriro Skeya Medical Center i Nairobi asobanura ko isindwe riza igihe umubiri uba ugerageza gutunganya inzoga umuntu yanyoye You remember in chemistry, there are stages of how you break down something.
uribuka muri shimi hari ibyiciro by'uburyo uvanguramo ibintu rero iyo inzoga irimo kugenda ivangurwamo ibiyigize hari ikintu aha hagati mu biyigize twakwita acetaldehyde icyo kintu nicyo nyuma kiba kigomba gutegereza kugera ku rwego runaka ngo haboneke impinduka zikurikiraho iki ni ikintu gitera isindwe biba bimeze nabi cyane bituma umuntu yumva ashaka gusubira nka mbere agashaka kuruka akamererwa nabi cyane abantu rero bagira iyi asetadeyide nyinshi baba bitewe n'uko icyiciro gikurikiraho cyatinze
avuga ko inzoga ikayura umubiri binyuze mu kongera ikorwa ry'inkari ibishobora gutera ibimenyetso nko kumagara iminwa n'ikizungera birogoye uburyo bw'imisinzirire bigatuma abantu bumva bananiwe banafite umunabi avuga ko isi ndwara rinagira ingaruka ku mikorere y'intekerezo z'abantu inzobere zivuga ko nta muti wa kiganga uvura isindwe kandi uburyo bwo kuryigobotora bushobora gutandukana umuntu ku wundi kinoti bavuga ko ibisubizo birimo nko kunywa amazi cyangwa kuryama agasinzira bihagije bimufasha
nywa agasosi urye n'imbuto birafasha cyane mu kumara isindwe uhita ubamutaraga ku buryo ujya ku kazi
ubushakashatsi bwa bibiri na makumyabiri bw'ikigo cya kenya gishinzwe kurwanya imikoreshereze mibi y'inzoga n'ibiyobyabwenge bwerekana ko ikoreshwa ry'inzoga riri ku rugero rwa mirongo ine na kane n'ibice bitanu ku ijana mu bakozi ba leta rikaba kuri mirongo itatu ku ijana mu baturage bose muri rusange mu gihe ibiruhuko byo mu minsi mikuru byegerezaga dogiteri kingi yashishikarije abantu kunywa mu rugero Drink responsibly. There is the criteria of how to drink responsibly if you must. Ideally, nywa mu rugero hari ibyo wagenderaho unywa mu rugero byaba byiza ushatse ubundi buryo bwo kwinezeza hari uburyo ukwiye kunywamo iyumve wowe ubwawe ntukanywe inzoga mu kuvayo ntugatware imodoka wanyoye inzoga cyangwa se ngo ukoreshe imashini ntukanywe inzoga ngo usinde burundu byirinde
inzobere mu buvuzi zivuga ko isindwe rishobora kugira ingaruka mbi cyane haba ku buzima bw'umuntu ku giti cye ndetse n'ubwa rubanda binyuze mu igabanuka ry'umusaruro mu kazi bitewe n'umunaniro ibyo kandi byongera ibyago by'impanuka n'ibikomere bitewe no kutabasha gushinga ngo uhamye kubera imikorere itari hamwe y'ubwonko bishobora kandi gutera igitutu ku nzego z'ubuvuzi kubera abantu baza gushaka imiti yo koroshya ibimenyetso by'isindwe
dr isaac kiduma ni umuyobozi wungirije w'umuryango afia partners initiative i dar es salaam muri tanzania aratuganiriza ku mpamvu n'imbogamizi zo kunywa bikabije kunywa inzoga nyinshi zirengeje urugero ku buryo bishyira ubuzima mu kaga anadusangize zimwe mu nama ku kunywa mu rugero mu biruhuko by'iminsi mikuru
When we talk about binge drinking, is the excessive alcohol intake
iyo tuvuze kunywa mu kavuyo ni ukunywa inzoga nyinshi z'umurengera mu gihe gito bitizwa umurindi n'impamvu runaka urugero nko mu minsi y'ibiruhuko abantu bahitamo kunywa inzoga nyinshi bitewe n'akamenyero gashingiye ku muco ndetse n'izindi mpamvu zifitanye isano n'ibiruhuko ariko iyo tuvuga ubusinzi ni uguhora unywa inzoga z'umurengera kenshi mu buryo buhoraho ibi ni indwara urumva uburozi bwose bushongeshwa n'umwijima iyo rero umuntu anywa inzoga nyinshi umwijima urananirwa icyo ni icya mbere ariko icya kabiri urabizi ko iyo umuntu arimo kunywa inzoga ashaka no kunyara kenshi sibyo rero umwuma ukabije nawo ushobora gutuma umuntu azahazwa n'isindwe ariko usibye n'ibyo rimwe na rimwe binatera ubusumbane bw'imyunyungugu ya elegitoroyite mu isukari yo mu maraso bimwe mu bintu bitera isindwe rikabije uretse kuruhuka bitewe n'uko ibi bitera umwuma umuntu agomba no gukora ibishoboka akanywa amazi menshi ayo mazi menshi bihagije niyo agenda akabasha gusimbura amwe yatakaje ikindi ni ukunywa inzoga uzijyanisha n'amazi ugafata igice cy'ikirahure cy'inzoga ukanafata igice cy'ikirahure cy'amazi ibi biringaniza ingano y'inzoga umuntu arimo kunywa kunywa inzoga mu kavuyo ni ikibazo cyugarije ubuzima rusange bitewe n'uko giteza ibindi bibazo by'ubuzima birimo impanuka no gukomereka dukeneye rero guhugura abantu bakajya banywa mu rugero mu bihe by'ibiruhuko icyo ni icya mbere icya kabiri ni ugushaka uburyo bwo kugenzura izi nganda nini zikora inzoga kuko usanga mu biruhuko akenshi ari bwo bamamaza inzoga zabo bakavuga ko hari inshyashya bakoreye ibiruhuko hakwiye kugenzurwa uburyo aya matangazo yamamaza atasunikira abantu mu kunywa inzoga nyinshi bikabije
muri kenya hari gahunda y'ubuvuzi igamije gutanga ubuvuzi ku baturage bakunze guhora bagenda baba bari mu byago byo kwandura indwara nk'abashoferi b'amakamyo n'abakora uburaya mu buryo bwo kwicuruza intego y'iyi gahunda ni ukurwanya ikwirakwira ry'indwara zambukiranya imipaka muri afurika
abantu baranyuranwamo kuri iri vuriro ryubakishije za kontineri rwagati muri muloyongo umujyi muto wo muri kenya uri ku muhanda mugari wa nairobi mombasa iri ni rimwe mu mavuriro arindwi y'ubu bwoko ari mu mijyi mito inyurwamo n'uyu muhanda wo mu muhora wa ruguru muri kenya hakaba n'andi agera kuri mirongo itanu mu burasirazuba no mu majyepfo ya afurika aya mavuriro atungwa n'umuryango udaharanira inyungu north hostal alliance atanga ubuvuzi ku baturage bakunze guhora bagenda nk'abashoferi b'amakamyo n'abakora umwuga w'uburayi kimwe n'abandi baturage babana nabo
uko bagenda ni nako uburyo bwo kubona serivisi ziboneye z'ubuvuzi bugabanuka ni nayo mpamvu rero tubatekerezaho kugira ngo babashe gufasha mu kugabanya uruhererekane rw'ikwirakwizwa ry'indwara minisiteri y'ubuzima ya kenya ivuga ko abashoferi b'amakamyo bakora ingendo ndende ndetse n'abakora umwuga w'uburaya ifitemo umubare uri hejuru cyane w'abanduye virusi itera sida izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina patrick w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko amaze hafi imyaka mirongo itanu atwara ikamyo ntabwo dukoresheje amazina ye nyayo bitewe n'uko yifuje ko imyirondoro ye idatangazwa patrick avuga ko yipimishije agasanga yaranduye sida ubwo yari avuye mu rugendo muri botswana yagiye agorwa cyane no kubona imiti ye muri bimwe mu bihugu by'amahanga ariko ubu biturutse ku mikoranire y'amavuriro y'umuryango north star alliance abasha kubona imiti ye mu bihugu byose agezemo
ukiwa uko na ile kadi ya hospitali unafika pale unaonyeshana hiyo kadi.
Ubu ninjira gusa muri rimwe mu mavuriro yabo n'ikarita yanjye nkayibereka, bayirebaho bagahita bamenya ubwoko bw'imiti mfata hanyuma bakayimpa. Niba ari ibinini bine mu minsi itanu baba bazi ibyo nandikiwe.
Patia hizo dawa kama ni nne au kama ni tano, anajua zile ambaye atakupatia.
Kathleen Wanja ukora umwuga w'uburaya akaba n'umukangurambaga mu mujyi wa Mulolongo babwiye ijwi rya Amerika ko abashoferi b'amakamyo aribo bakiriya babo b'imena bitewe n'uko baba barahuguwe bihagije ku ngamba z'ubwirinzi
abashoferi baba bafite imiryango yabo bwite tugomba gukoresha uburyo bwo kwirinda ngo mbashe kwirinda ubwanjye n'umukiriya wanjye n'umuryango we mu rwego rwo kongera abagerwaho na serivisi nk'izo umuryango North Star bakora ibikorwa byo kuzegereza abantu aho bari ufatanyije n'abaturage muri aka karere enise mukandi afite ubucuruzi bw'akabari ndetse n'abatuye muri aka gace avuga ko ubufatanye bw'iri vuriro n'abakora ubucuruzi nk'ubwe bwafashije mu guhugura abakiriya babo biganjemo abashoferi b'amakamyo n'abakora uburaya
urugero tubagira inama yo gukoresha udukingirizo ngo babashe kwirinda rero tubagira inama yo kujya kuri north star kubera ko dufitaniye imikoranire kandi babaha serivisi ku buntu umuryango north star uvuga ko mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri watanze serivisi z'ubuvuzi ku barenga ibihumbi ijana na mirongo inani mu karere abo bakaba biganjemo abashoferi n'abakora umwuga w'uburaya
abashakashatsi bo mu bufaransa bavuga ko bavumbuye uburyo bwo kuvura indwara y'iturika ry'udutsi two mu bwonko avc mu buryo bunonoseye neza hatabayeho ikoreshwa ry'ubumara bwinshi bw'imiti yari isanzweho kuri kaminuza ya Caen mu Bufaransa abashakashatsi begeranije utunyabutabire tubasha gutahura no gusenya utubumbe duto tw'amaraso duteza indwara y'ukwifunga kw'imitsi yo mu bwonko utwo tunyabitabire tubikora neza nta kwibeshya kandi nta humana nk'iry'uburyo bwari busanzweho
rero twifashijwe muri iki kinyabutabire twabashije gushyiraho ubufatanye n'uruganda rukora imiti rwa csl berlin ndetse n'ikigo cy'ubushakashatsi cya inserme transfer mu gukora ubu buryo bw'isuzuma no guhinduramo umuti usuzuma ukanavura mu yandi magambo uzajya usuzuma unagaragaze neza utwo tubumbe duto tw'amaraso hanyuma unadushwanyaguza amaraso yongere gutembera neza mu mibiri y'abarwayi
twakoze ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo gukurura no gushongesha ibikigize bibasha gushongesha ni ingenzi kuri cyo kubera ko iyo umuti utewe mu mubiri ushongesha utwo tubumbe burundu kandi ntibitere ingaruka zihumana imiterere rukuruzi y'ibikigize ituma kibasha gutanga ibimenyetso bigaragara mu buryo bukoreshwa n'imashini zireba imbere mu mubiri indwara yo kutagerwamo n'amaraso ku bwonko iterwa n'utubumbe tw'amaraso twimuka tukajya mu mitsi ijyana amaraso mu bwonko tukayifunga amaraso ntaba agitambuka kuri ubu twifashishije imashini za MRI tubasha kubona utubumbe tunini ku rundi ruhande ubu ntiturabasha kumenya uko twatahura utubumbe dutoya cyane tujya mu dutsi duto tw'amaraso umuti wacu ntuzigera utera ingaruka zihumana bitewe n'uko ukoresha ibintu n'ubundi bisanzwe biba mu mubiri muri aka gacupa dufitemo umuti wacu ugizwe n'ubutare bwa oxide de fer ndetse n'utuvungukira duto cyane tw'umusemburo wa polydopamine utu tuvungukira duterwa mu maraso atembera mu mitsi hanyuma kubera imiterere yatwo tukagenda tukimadika ku kabumbe gato k'amaraso aho kari
muri iki gihe rero hari abantu bari hagati y'ijana na mirongo itandatu n'ijana na mirongo irindwi barimo gukorera hamwe biga ku ndwara zibasira ugutembera kw'amaraso mu bwonko basobanukirwa uko imiti yazo ikora ari nako bagerageza kuvumbura uburyo bushya bwo kuzisuzuma no kuzivura cyane cyane za stroke turabashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro bungabunga ubuzima ku yandi makuru hagezweho umuntu wajejwe ry'amerika munyuze ku muyoboro wacu wa interineti wa eshatu akadomo radiyo tubewa akadomo komu ikiganiro cyacu cya none ntaho tugisoreje naho ubutaha mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
arakoze mugenzi wacu jene mukankusi noneho tujye i kigali mu rwanda mu kiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi ugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
ariko shofe ubu ntabwo wakwihuta kurenza aho ngaho koko ako bose tugamije rero benshi wari wariho icyapa kigabanya speed kandi nabizi ko nawe ushaka kugira ya mahoro si byose nagera amahoro gute n'iki gitoki kirimo kugenda cinguye bose mbabariye niba byakubangamiye kandi byatewe no kuba muri butu harimo iyindi mizigo ugomba kunyereka aho wishyura umusoro w'iki gitoki ngo ugiye kunyereka inyemezabwishyu y'iki gitoki rwose kino gitoki reka nk'uburenzeho umukiriya ajya atuma ibitoki byiwe hariya mu isoko kandi abagenzi bange benshi cyane baranduma akabahahira yewe nta kino gitoki uri kuvuga kikuye hariya mu isoko y'uhumuro nari mbizi ko ngo baracyishyurira umusoro wavuze ko akiguze amageni kandi mwebwe abantu ba seruganda ni mwebwe muza kudutwarira ibiribwa bitunze abanyamuhumuro ubwo ni ubujura ntagoze icyo uri gushaka kugiraho pe umenye ko ngende uwo mutakisimeni mutwara abagenzi maze imyaka hano imuhumuro nta n'umwe nigeze kubangamira shofe uri umuforoderi ndi kukureba nkabona benda kunukaho ko nagusabye inyemezabwishyu igaragaza ko wagisoreye wigize uyinyereka wowe mwebwe abajura bava seruganda nta mwanya mufite hano iwacu imuhumuro hagarara aho ngaho nkwereka icyo ngiye gukora Hey, okay, sawa ntari
umva bada egera hino nkubwire yewe yego ni wowe rwose ariko wa mugabo ibyo urimo ni ibiki icyo gitoki gisubize mu moto igero sagina mada akira kino gitoki ukijyane ntabwo uri umunyamuhumuro kazi se yego ndi umunyamuhumuro yego koko tugiye kuburara urakoze cyane rwose uri umuntu mwiza iki gitoki cyari kibwe n'uri umushoferi wa tagisi ndabucakiye da murakoze yego rwose mada eh sheri bite wazananye na kombo tagisi iyo ndabimenya ahubwo niwe mba natumye ntuzi sheri uri gukora iki hano je kuraba uyu mushoferi hari umuzigo yanzaniye shofu umuzigo wanje gute
ahubwo uyu mugabo agusobanurire impamvu ibyo wanumye abitanze ku mubyeyi yatambukaga hano biki ese sheri kiriya gitoki cyari cyacu wowe wafashwe n'ibiki kugira ugitange shofe katana rwose tujye kureba ko twabona wa mugore oya bwana oya bwana ahubwo duka misindo rabe nkatana bagenda wara kubera ko njyewe esanse iraheze cya mbere cya kabiri nta cyizere nkikufitiye pe uyu muntu nahora ndamwikora ko nkamutuma kuko ndamwizeye none ubu nta cyizere akidufitiye urumva uburemere bwacu none nk'ubu unye niyo ajya kubibwira bene wabo akavuga ko tutizeranye hagati hagati yacu kubera tudakomoka ahantu hamwe urumva ingaruka yacu ko cyari igitoki kinini cyiza we
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radiyo wadi amerike inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ntaho tuyasoreje mbashimire mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese